na ụmụnne nne na ebe m na-agbakọ ndị Hausa n'elu zinc na-afụgo ebe nkweta na people na see people na so we dey I dey tell you say they don they don see where we dey see na everybody just dey find your own way on top of zinc since morning military no even show face since morning na wow this country don tire. you dey video something family Who the pass? You dey video something. How do We dey house now we dey run. How many family house once a day? No family house but they need to come out. They dey inside. Who be buy the pass?